Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوت دقيفتوت راديو نور الهدى نجين كيسان برادا نجين هين كبجاف جالالا بكم جرتان سنة ركب الحمد لله غرغر سبب قداتين nuleen sagantaa keenya kaafataa nuural hudaa qabanne dhiyaannee jirra har'iti guyyaan akka lakkoofsi jiraatti muharram 29 barkum 1939ti akka lakkoofsi milaadiyaatti oktoobar 19 barkum 2017ti akka lakkoofsi biikeennatti ammoo onkoloolessa sagalii barkum 2010 yoo ta'u guyyaan guyyaa kamisaati sagantaan ammoo kaafataawaa nuural hudaati. Sagantaa guyyaa har'aa ta'an an obbolees keessaan abbaa sittuu kutaa teknik nuural hudaa waliin ta'uun isin keessummeessa. Gam sagantaa keenya har'aa otoo hin cehin odeeffannoo guyyaa har'aatii qabnu obbolees keenya Abdulnaasir Tufaatu nu dhiyeessa. Abdulnaasir waliin turtii gaarii qabadhaa.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo nuural hudaa odeeffannoo guyyaardhaa kan isinii dhiyeessan abdunnaasir tufaatiin turtiin keessan na wajjin haa ta'u manni murtii olaanaa federaalaa gaaffii mirgaa wabii obbo Baqqalaa Garbaa irratti murtii kennuuf beellame gumiin abbootiin murtii dhimma obbo Baqqalaa Garbaa ilaalim ture dhaddacha Oogast kudhan bara kuma lamaaf kudha torba waliin mirga wabii dhoorkachuudhaan mana hidhaa keessa akka turu murteessee ture haa ta'u malee guyyaa har'aa manni murtii olaanaa federaalaa oliyyannoo mirga wabii obbo Baqqalaa Garbaa reeffate irraa fuudhuun mormii abbaa alangaatii fi abukaatotaa obbo Baqqalaa dhaggeeffateera. gareen abukaatota obbo Baqqalaa Garbaa himanni duraan shorar keessummaa jedhu irraa gara badii yakkaatti waan gadi bu'eef mirga wabii dhoorkamuu hin qabu kan jedhan yoo ta'u gareen abbootii alangaa immoo obbo Baqqalaan mana hidhaatiin yoo gadi lakkifame biyyaa bahuu mala akkasumas himata duraanii shorar keessummaa jiruun mirga wabii isaa dhoorgameera jechuun mormani manni murtii olaanaa federaalaatis dhimmicha irratti murtii kennuuf oktoobar soddoma bara kuma lamaaf kudha torbatti beellame gama biraatiin ammoo manni murtii federaalaa dhimma oliyyannoo obbo Yonaatan Tasfaayee raggaasaa ilaalu sababa abbaan murtii hin jiru jedhuun noovembar afur bara kuma lamaaf kudha torbatti beellamee jira. Obbo Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa himannaa fuula feesbuukii irratti mootummaa balaaleffatte jedhuun waggaa jaafim ji'a sadii itti murtaa'uun mana hidhaa kan jiru ta'uun ni haadatama. Kubeek seera niqaaba ogguru labsite. Seerri biyya Kanaadaa kutaa Kubeekitti bahe kun namni kamiyyuu tajaajila mootummaa argachuufis ta'e kennuuf fuulli mul'achuu qaba jira. Seerri kun bulchiinsa naannichaa qofa keessatti kan hojiirra oolu yoo ta'u, manneen barnootaa, mana yaalaa, tajaajila konkolaataa magaalaa keessaatiif kan kanneen fakkaatan argachuudhaafis ta'e kennuuf fuulli namoota haguugamuu hin qabu jira. Wixineen seera kanaa yeroo dheeraaf wal falmisiisaa kan ture ta'u, keessattuu mirga dubartoota muslimaa kan dhiibu akka ta'e gabaasni aljaziiraa irraa arganne ni mul'isa. Yeroo dhiyoos dhiibbaan muslimtoota irratti godhamu naannichatti kan dabalaa jiru akka ta'e lammiileen biyyattii komii qaban ibsatu. Shaheen Ashraf miseensa boordii mana marii dubartoota muslimaa Kanaadaa yoo taatu seerri kun kan muslimtoota irratti xiyyeeffate waan ta'eef garmalee kan isii dallansiisee fi kan muslimtoota hunda jeeqe akka ta'e himti. Dubartoonni muslimaa sababa fuula isaaniitti uffataniif qofa konkolaataa ummataa hin fayyadamtan tajaajila kamuu hin argattan jechuun muslimma waan ta'aniif qofa manaa hin bayinaa jechuun alatti ergaa biraan qabu jette ogeeyyiin seera kaanaadaa labsiin kun heera biyyattii mootummaan amantii hundaa walqixxummaan ilaaluu qaba jedhu kan cabsu akka ta'e dubbatu egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo nuuran hudaa odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabnu kanumaa sagantaalee afan wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kafataawaa nuuran hudaa. Am gara sagantaa keenya darbin sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti gaafii gam keessanii barreeffamaan nu dhufaniif sheekii keenya jaalatamoo fi kabajamoon Dr. Lawal Islaam deebisaa isaanii nu dhiyeessu. am yeroon ka sheekkennaat sheekkennoliin turti gaarii qabaadha abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaanaan usnee qaban waafannu fataawaa nuural hudaa فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa obbaafannu jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu وان اسلام ما كيست اسن دبي هندا نور الهدى غافدا ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nuural hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha fataawaa nuur alhudaa fataawaa nuural hudaa فتاوى نور الهدى fataawaa nuur alhudaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبرو الربي ورين قافلي فتوى داف إرقتن خرا داندي راديو نور الهداتين وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته deebisaan gaafilee teeysanii akka armaa gadiiti wabillaahi tawfiiq obboleettiin teenye tokko akka obboleettiin teenye takka akka jettu gurbaan tokko na fuudheetiin biyya arabaatti na ergee eh, waaniin qabuus amata waaniin baatiif fudhu cufa isattiin erga waan toora amata sadihii addunyaan tiliyyaleen isa bira jirti amatu hoggaan hin dhufa jee hin dhufinnaan ja'a hoggaan itti deebisee tarraamayyidha khalaas gahaan dhufutti hin jira juun ani si hiikinaan jee eega kana naan jeen boodetti baatii afuriitu narra kute iddaan kiyyaas dhume mee maaliin godha haqa kiyyaas dhabe ee cinqiin hark- guddootu harkaa na qaba mee furmaata na wajjin mala godha deebisaa yaa gabritti rabbii siifi fakkaattuu teetiifis islaamummaan hoggaa intalti dhalaa takka alan deemin jettu kunuu kabajaasiidhaa eegiinsaafi mana sii keessa teeysee kan isii fuudhu akka masruufa ta'e nafaqaa baafatu akka rabbiin dirqama garteen irra kaayee inni beeku gaafa hayyama isaa gootee kaa'iin akkanaa kanaaf bultiin isaa wajjiin oowwifadha jettee ala baatuu keetiif daangaa islaamummaa cabsitee kunoo sheenaan teekkana taate humnatee bubuuftee mana gartee arabaa kana rakkoo adda addaatiin dalagaa keessatti halkanii guyyaa beeloytee dheebottee kunoo wanni gartee islaamummaan irraa si dhorkitu arrasitti dhufte sibi fakkaattu teetis. Sibicha hami hedduu ka'inumaa manuma san keessa fuudhee maal narraa qabda akka honni kun kee ta'e masarajaa fidii hajuuni jira duuba. Walumaa galattu gaafiin deebisaan tante. Ta duraatii hayyama nama kanaa gootee ala baatee carraaquudhaaf rabbii kee araarama kadhu talammeeysaadhaati qaceel biyyatti karaa dandeemuun haqa kee barbaadi ammoo haqni kee kun akka si hargaam- si harkaan baane waan amata sadii eega kabiraa qabaattu taate akka heera mangistii amma biyya bulchituutti wanni san akka addaan isinii fuudhamtu beeki yoo wanni ijaarame jiraattis garuu yoo namtichi kun diqqoo wahumallee haa tahuu shurufka islaamummaa haa qabaatu taate karaa sulhii fi araaramaa deebi'i Eh, nikaa haareetti waan iddaan dhumee jiruuf nikaa kee- nikaa haareetti maharii haareetti godhattee isaa wajjiin walitti deebi'u. Ammoo yooniif isaa walittiin deebi'u jettees kunis ilaalti malee nam tokkolleen nama sanii wajjii walit deebii jedhee namni si dirqu hin jiru. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessa keenya tokko fiigaa alaa dhufeetiin imaamaa dhaabbata jiru dhaqqabadhee duuba odoon ani faatihaan fixinna duraa jilba qabate. Faatihaan kara dhaabe san dhiiseetiin isa jala deemamu maali moomureetiin achi bahee salaata kiyya guuttadha. Yaa gabricha rabbi bakki salaata itti dhaqqabatan bakka qofa bakka lama qofa. Bakki salaata jamaa'aa itti dhaqqabatanii salaanni guutuu namaa tahu bakka lama qofa. Imaamaa dhaabbata jiru takka lammeessaa isaa ruku'a jiru bakka lamaan tana qofa. Waliigallee isaa attahiyyaata jirus yoo gatteeyse isaa sujuuda jirus yoo itti dhufte jamaa'atti hidhatte malee rakkatti siin lakkaa'u. Tanaaf jecha eega gartee isaa dhaabbata jiru dhaqqabatte faatihaatee dhaqa. guuttattu malee jilban qabate garuu ammoo akka gartee nama kophaa salaatuutti hin harkifatini dadda fi faatihaa ta'e fixadhuuti jala deema. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessa keenya tokko kan banii yookiin sharikaa keessa hojjannaa nutiin kun ummata saba adda addaati. Saba adda addaa kana keessa kiristaanaa waaqeeffataa waa hundii keessa jiru. Nyaanni keenya bakka takka akkuma gartee heeraa kan banitti. Tanaaf jecha uummata kanaa wajjin nyaata nyaachuun akkami. Yaa gaafata yoo nyaata namni waan kana isinii qalu musliima tahee jarri cuftinuu fudhatee ka nyaatu tahe rakkoon takka illeen hin jirtu. qabadhu dubbii tana yoonii fi hawaan san qalu kiristaana porostaantii ortodoksii warreen amantii qaban kan rabbiin ahal al-kitaab yoo taate harkaan waan qala yoo taate sunis nyaachuun halaali yoo namni waan kana qalu waaqeeffataa saba keetii haa ta'u waaqeeffataa buudii hindoosu akkuma san warreen shoozalizim ju ka tokkummaa rabbiitti hin amanne yoo nama kana taate waan san nyaachuun sirratti haraami. Ammoo waan qalma gartee foon hin tahini isaanii wajjin bakka takkatti wajji nyaachuun waa takka illee rakkoon qabu sirratti. Gaafin itti aantu akka jettu obboleessa keenya tokko takkaa obboleettiin teenya takka. Zakaan baafachuu fedha zakaan kiyya zakaan gartee baafadhu kana. godda'ama fira kiyyaatii jira yoon isaaniif kenne akkami deebisaa yaa gabrittii rabbi rabbiin godda'ama ilmoo namaa kana beekeeti warreen cinqii qaban kan zakaan isaaniif haqaa suuratu tawbaa keessatti nama saddeet nama haala saddeet qabu tokko jechuu miti namoota saddeet kan rakkoo adda addaa qabuuf ati saqa godhatta ati saqa godhattaa jedhee rabbiin halal godhe duuba kana keessatti namni zakaa kee fudhachuun isaaf mirgaa hin qabne abbaa keetii fi haadha kee qofa jaarsi keetilleen yoo godda'amaa dhabaa tahe zakaa kee fudhachuudhaaf halaali achi boodaan adeerran keetii akaakolee gara abbaa gara haadhaa eessummanii adaadaalee jarreen rahimaa aqaaribaa kun cuftinu foonkee isaaniif zakaa kennuun halaal qulqulli. Gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko yoo abbaan isaa ka'ee intala takka isaaf guduunfaa geesse inni kuban qaburra intala tan ifumaa jaalatee guduunfaa geessee inni kaanaa godhaaf gurbaa kiyyaa je'ee ni kaa godhe. intala tana anin agarre hin beeku jaallalii hin qabu ani fedhinnaan qabu waan kana warra keenya gartee ana duubatti dalage yoonii fi micciyoon tunnaan taane jee ani didi ana haqqiin hin je'ama deebisaan yaa gabricha rabbi dura waan inni hin jiru abbootii shamarraniitiif abbootii dardaraati rabbi isin uume sodaadha ilma keeysaniin intala tana gartee fuutu malee ati ilman keenyaami inumaa tana bira kutee warra ati nuu fi ati gartee islaamaa fi amaara kajuun kajiru jira ilmoo intala takka ta gurbaan hin feene dirquun haraami intalaas gurbaa tokko ka isiin hin feene dirquun haraam callaa tanaaf jecha eh, ati ammoo yaa gaafata intala san oduun odoon tahin dhugaadhaan karaa dandeemuun dhaqii laali karaa waan gartee diin isiin qabdus yoo gartee waan i irraterraa qur'aanan beeytuu fi kanallee laalin islaamumma qabaattee waan irraa irra sirraa irrate siitu barsiifata eh, odoonii fi haadha abbaa ka gammachiisuuf hin tahin eh, duuban intala tana fuudhi yommuu intalti tun karaa cufattu karaa diinittis karaa laalchaatiif naan taane kajettu taate diduudhaaf mirga guutuudha qabda kuni aqi isin godhu duuba gaafin itti aantu akka jettu namni tokko hoggaanii fi hajjii godhu gaara gartee jabala jabal arafaa kaja'an san gubbaa irratti bahuun dirqama moo bakki biraatis numa taati. deebisaan yaa gabricha rabbii takka hau gabritti rabbii nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akki je alcarafa kullahaa mawqif dachiin carafaatuni cuftisiitu akkuma tulluusani bakki takkailleen takka irra hin caaltu bakka tana dur nabiin dhaabbate je'anii namni gartee lubbuu fiirra gaaga'ama geeysuun dhorka tanaaf hiree qabaattee masgiidni keessatti teessu masgiidni nama iraa kun wasana lamarra jira karaa wasana jidduu jiru mangisti lohaa katabdee keeyse armaa oliin arafa je'ama armaa oliin orana kana je'ama jettee katabbii kaayanii masgiiduma keeysa gartee bakka karaa arab wasana arafaa je'amu keeysa yoo teessellee rakkoon takko hin jiru. gabbaatee ala teessus rakkoon takka hin jirtu wanni gartee karaa gaara gubba deemtuuf nabiin rabbii itti nuun ajajne duuba gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoo ka gartee aadaa abbootii teenyaatti wal fuudhe fuuni keenya kuni zinaa ja'amaahi yaa gaafattu takka huu gaafata yoo gartee aadaa kajettu taate aadaa abbootii walitti dhuftee intala tiyya tana abaluu abaluu ilma abaluutiif gartee nikaa godhe takkaahuu nikaa maxxanseef afaan hin jedhan gurbaalleen anillee sirraa maxxanfadhe takkaahuu namni inni bakka buufate anillee bakka abaluu bu'ee nikaa sirraa maxxanseef takkaahuu sirraa qeebaleef jechuu kanaa yoo hatti feetu taate fuudha jechummaanuu kana fuudha jechuun kanuma akkanumatti afaanii walii jechuudha. jechi kun nama lamaan abbaa kennuu fi haqee balatu qofan tahini shuhuunni bira jiraachuu takka lammeeysaan intalti islaamummaa qabaachuu islaamummaa gurbaan qabaachuu sadeeysaa shuhuude jechuun ragaan jiraachuu afreeysaa jarri lamaan kun wajjin luuguu dhabu waliigallee shaneeysaa takka afreeysaan mahariin maqaa dhawamu mahariin hogguma san keessatti harka kennanuus cinaa amma kennanii booda godhanuus cufumaahu booda aansaniis waa takkallee rakkoon hin jirtu odoo dubbachuullee baatanii nikaan saxiiha mahariin kun maqaan dhoynu yoo haja'an taate hin dubbatamne yoo ka dhuftu taate akka obboleeyansii takkaahu fakkiin isiitti heerumte gaafataniiti maharii akkasii intalaaf irraa fuudhan ammoo warra ooyiruu godhuu jira warra gartee horii irratti godhuu jira hamaallaga godhuu jira takkallee keessattuu rakkoon takka jirtu yoo ammoo khuxbaan hin jiru sheeyinni huma takkallee namni qara'u hin jiru akkanumatti afaaniin ja'an ka jettu taate khuxbaan sheeyinni qara'u sunna namni intala namaa kennu abbootii walii kennitu akki aadaan sunni kaan saxiiha tahuun nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ilmaan isaanii keessaa dhaloonni kaduraa qaasimii lammeessaan zayinabaa zayinabaa gaafa kennan islaamummaan hin dhufne akkami kennarree akkanumatti nabiin keenya hoo gaafa khadiijaa fuudhu ergamee jira hin jiru akkuma aadaa wal dura ta'anii walii kennan tooni daliila si haa ta'u ni kaan haadha abbaa keetilleen sahiha atilleen heerumtee yoo kuma sanitti si kennan waa takkallee wanni mama qabaa hin jiru warra wajjin bulu ka'arree wajjin filatu rabbiin isin haa godhu gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoo biyya arabaa tana keessa jiraate keessaa fakkeenyaaf sacuudii iqaamaan qabu garuu maallaqa ni qaba dhaqee hajjii godhuu dadhabuudhaaf itti gaafatamaa yaa gabroota rabbii dhiiraa fi dhalaas ta duraati hakaama gartee sharxii heeraa seera hajjii keessatti jaha yookiin shani shanan kana keessatti waan dhiiraa fi dhalaan wajjin qooda qabanii jira waan dhalaan kophaa qabu jira. Ta dhalaadha namni isii wajjin gootu foon wajjin jiraachuu. Tan moo tanaa achi karaan nagaya tahuu sinqii qabaachuu fayyaa qabaachuu kana keessatti cufti wal qixaa qotu. Tanaaf jecha eegana namni tokko iqaamaa dhabuudhaaf karaan nagayni hin jirre wanni bakka tanatti irraa gaafatamu hin jiru. odoo deeme hillee qabamee ni hidhama akkasuma lubbuu isaallee if kennee yoo adeemu ta'e sharxii hiikannaan hiyyachuudha qaba. Hoggaa dura mooqee gartee bakka miiqaataatti hidhatu yaa rabbi yooniif hin bakka tanatti kan karatti qabamu ta'e bakkumaan itti qabamettiin hiikkadhaa jee sharxii tanaa yoo deeme hajjiinsaa sahii. Tanaaf jecha rabbiilleen ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنجي إفجتش واني إفرقوا في انجرتو هيرا في سيرسا قدتي قوتتي هادكو يرب عمري إساف كتبه واني خناف اه إراغافة مو هنجرو قافين التانتو أكجتو اه نمني توكو يوني في جارتي ساتين أني تكسي هيخي تكسي هيخي اه ربي سيهاتولتو هيرو مجئين duuba nama gadiitiitu jaarsi kiyya sun akkana je'een na hiikee jennaan lamaatu hafeefii naan je'ani ammoo takkitti hidhini naan je'e sun eega kuttee baate sadihi sahiikaan tuni akkamii yaa gabroottan rabbi dhiiraa fi dhalaanis intalti dhalaa takka eenyuutu na heerumsiisaa eenyuun na heerumsiisuu hin dandeenye akkamittiin hiikamaa akkamittiin hin hiikamne hiikaan akkamiitu sunnaa hiikaa akkamtu bid'aadha jechuu addaan barachuun dhiiraa fi dhalattis dirqama. Ta duraati hiikaan gurbaan takkatti siiqee siin juu sun kan rabbiin quba qabu wahuma shari'aan lafa keeyse. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن جرب وأحصوا العدة يمس تكت سهيخ جتشوفي أه سدين maarreedhaa takkaa hoo hiriyyaatiyyaaf halaali anaa haraami kun jaahilummaa hiikkaa wanni gartee godhamteefu irraa fixiinsi hin jiru hiikkaan hoggu sadii hoggu takka inni ji'uus sadii ji'uus takkuma lakkaa'umti takkittiin inni si hiike siin ji'utuun baate sadii qabdi siif ijaarsi keeman tokko keessa jiraachuudhaaf heera guyyaa sagaltam qabdan jechuudha gaafa takka si hiike siin ji'u kana manarraan bahin. waan hiikkaan kuni hiikkaan tun ta duraa yookiin ta lammeessaa taatee jirtu. Laa tukhrijuhunna min buyuutihinna jedha rabbiin. Isaaf nyaata godhuu, huccuu miicuu, waa godhuuf haddamuu ni dandeessa. Isaa wajji ciisuu hin dandeessu haga inni si deeffatu. Tanaaf jecha yoonii fi takkittiin inni je odoo mana keessa jirtuu odoo inni sin deeffatin baatin sadii dhumte fedhinnaan keessaa dhuftee yoo si fuudhuu fedhe yoo ati itti deebi'uu feete raaja'atu jechuu hin dandayu nikaa haarayaa fi maharii haaraya. Ammas nikaa haarayaa akka gaafa dura si fuudhutti. Ammas nikaa haasi godhatee wajjin teessan. Dhaggeeffadha akka itti nikaa kana sadii jedhamu. Ammas wajjin teessan. Baati takkaa lamaa booda akkuma ja'anittu harkii handa bareedooluu sossoha namni gartee jiruun gartee bultiidhaa kun isa biratti fooyyeedha adaban qabu. ammas kee uummati qorratti siiqe siin jam. Tunamamaa jamti lammeessa ta duraa hin irraanfatin galmeeffadhu lafa kaayi gaafa lammeessaa kana sihiike hoo arraas guyyaa sagaltam qabda mana kana keessa jiraachuudhaaf takka ahuu baatee sadii hagga kana keessatti akkuma duraa isa haddamuu fi nyaata godhuu fi waa hunda ni dandeessa yoo odoo inni sindeeffatin baatiin sadii dhumte fedhinna ati yoo qabaatte inninis fedhinnaa qabaate nikaa haarayaa fi maharii haaraya walitti deebitan kan rabbiin axalaaqu marrataanii kasiin jiru akkana kun amma waggaa kaatanii ammas walitti deebitan nikaa haarayaa fi maharii haaraya lama dabarsinii beekadhu ammas baatii lama sadii haa taa'u fedhee baatii takka haa taa'u fedhee torbaan tokko haa taa'u si hiikee yoo irraa dhufte gaafa inni kun si- isaaf isarratti ati forroo buuka jaansani haram calla yeroo san keessatti meeshaa ta'e fudhattee manarraa bahuudha qabda jechuudha sani harabbiin falaa taxillu lahu hattaa tankixa zawjan gayra harabbiin jiru akkasiiti kunoo sadeen akkana ta gurbaan taraa duraa siin je'e sun hiikkaa saxiixa baatii sadiin dura yoo si deeffate ni dandeeya yoo sin deeffatin sin deeffatin nikaa haaraaf maharii haaraa walitti deebi'uu dandeeysan atis fedhinnaan qabaanne yoo inninis fedhinnaan qabaanne darsa keessan guurrattanii addaan yaa'uudha dandeeysan. Gaaffiin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka yeroo heerumtu namni isii tana kennuu danda'u karaa haadhaatii fi karaa abbaatiinis wal qixaaquxumu moo moo haruma tokko nama kennuu danda'a. Yaa gabroota rabbii kadhiiraatiis. kadhalaatis intalti dhalaa takka hogga heerumtu namni isiin haa godhuu danda'u nama kudha tokko kudha takka kana keessa kaduraa abbaa isii dhale kalammeeysaa nama abbaan itti dhaammate ka fedhe haa ta'u kasadeeysaadhaa obboleessa siiti yoo heerumte ilmoo lafaa qabaatte ilma siiti akkuma san kana boodaan adeera siiti waliigallee jarri kun cuftinuu karaa abbaa tahuudha qaba malee karaan haadhaa yoo jarri warra gartee karaa abbaadhaa kuni wakkalate malee isii heerumsuudhaaf mirgan qaban. Tanaaf jecha bakka tanatti dhiirtinis if eegaa dhalaalleen bakka tanatti if eega. Gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko namni tokko salaata seenee odoo salaata keessa jiru saalasaa kadhaabbatu takkaawu kasossoohu yoo if arge fedhinnaan isarraa dhufu maletti maal godhuu qaba. Ta duraati eega beecha rabbi. Qaanfachuu dhabdee waan boru rabbiin irraa si gaafatu yoo dogongora keessa hagaltu taate. Inna Allaha laa yastaxii min alhaqi rabbiin jee. Jecha rabbii kana hojiirra oolchuudhaaf namni biraa akka keetillee jiraachuun mala waan haqaa takka gaafachuudhaaf rabbi sirraa haa jaalatu. talammeeysaadha yoo ati qalbii tee keessatti salaataan duratti nama wajjin gartee haasoyte takkaayuu qalbii tee keessatti warra kee faa'if dura kasi dura dhuftu taate kana maaltu fidee wanni beekuu qabdu shayxaana shayxaani bakkummaan inni gartee hiree qoodarraa qabu gabrichi rabbii gabrittiin rabbii hogga salaata seente salaata kana hoshoo arraa oofee akka namtichi kuni waan dur isa keessa hin jirre akka gartee ati yaadattuuf. Tanaaf jecha waani haalli kun sitti argameen yeroo takka takka xala sadhabuurraayis wanni kun ni dhufa yeroo takka takka fedhinnaa warra keetirraa turuurraayis ni dhufa akkuma san fuudharraa illee turuudhaaf ni dhufa wanni sirra jiru eega salaata keessa jiraatte. هنجا دنديسوت شيطان الرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قرآن هو قراتوس هو فاتحة قراتوس قدسو قلبي خيتين قراسا قدين كتن سلامي خي صحيحة واني كستي سالي هقاني في سخئه وما سرم بهنين سلامي خي صحيحة أمو هقا دنديسوت يا قبرتي رب قبرتي ربي قبرتي ربي نمني تكو ruuxiin salaataa khushuuca waan gartee khushuuca kana gartee namarraa oofu haga dandeenyutti if eeguun dirqama keenya cufa. Gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko tokko yoonii fi ka'ee hoggaanii fi dhalaasaa ta'u dhiiraasaa ta'u yoo gatantaree yookiin waa isa mudate way haadha ta'u takka hoo abbaa koo keessaa jecha kanaa dhalaatu guddata akkana jechuun kuni eh, hukmii shari'aa keessatti eh, maal wani nama dhaqqabu Eh, ta duraati yaa ya'atiin nida'aatun yaa wanni jedhan cuftinu dirmachuu barbaadu na dhaqqabii naa dirmadhu jechuudha ammoo eh, abbaas haa ta'u haadhaas haa ta'u inumaa kana bira hutee warra waan qaanyee afaan hin jiru jira warra afa- waan kheyrii afaan hin jechuu afaan isaanii isaan hin barin keessaa hoo dhalaan warra gartee waan eh, qaanyii fa'a afaan hin jiru jira hoggaa gatan taree waa isa mudatee takkaa waa harkaa bu'u isaa ta'u akkuma isan waan kana cufarra hamtuudha warra ooliyoota warra jedhan gartee yaammatuu jira yaa sheek abalu yaa sheek abalu wanni kanaa kun cuftinuu aadaa badduu yoo aadaa beekaa godhatti waan kara shirkii namaa oofu waan taateef waan kanarraa fagaadha hoggaa hawaasi qabate haga dandeessutti amma dhalaan takka takka ni jetti maasha allah bismillah allahu akbar jechoota akkanaa aadaa godhaa malee waan akkasii hamma dandeessanitti walillee yaadachiisa irraa fagaadha. Eh, Gaafin itti aantu akka jettu ani intala musliimaa takka jette takkaahu ana mus- in- nama musliimaa tokko gaafin tuni gaafii gartee akka dhalaa ta'uu dhabdu natti fakkaatti duuba eh, nama wajjin jirru ka wajjin dalagnu kan ka wajjin galu nama gartee waan badduudhaan mokkorame fakkeenyaaf wallee dhaggeeffachuudhaaf muuziqaa tana sunuhu odoo waan gartee mataa isaatti dho- dhaggeeffate gaariidha ol fuudheeti jiruu tana na jibbisiise yoo nasi haa yaadee waan kana dhiisi jees nan dhagahu namuma kanaa je'eetiin eh, bakka dalagaa sanillee dhiisee firraa chirraa deemuu qaba Eh, nama sanii jecha foonummaa waliin qabna yoon biraa deeme rahima muruu jedhamti yaa gabricha rabbi takkaawu gabritti rabbi tatan warri kana gaafattan waa hunda dura eh, shaggooyyee wallee waan gartee akkanaa dhaggeeffachuun haram calla tana haa beeynu dura ammoo wanni kuni waan kufri nama geessu miti waan kufritti islaamummaarra nama baasuu miti hamma dandeeysutti gorsi hamma dandeeysutti nama biraatiin illee gargaarsifadhu hamma dandeeysutti caalimaanis gargaarsifadhu hamma dandeeysutti yoo niif waan kanan dhiifne naa ati wal dhabne si biraa hin deemaa himiif ammoo akkuma nabiin keenya jedhe alayhi salaatu wassalaam man ra'a minkum munkaran falyughayyiruu biyyati yoo harkaan dha'uu dandeessee nama sirra xiqqaate harkaan yoo fira keete dha'uu ni dandeessa yoo saniin hin dandeenye arrabaan gorsuu waa jechuun ni dandeessa san cufa yoo dadhabde hoo qalbii teetiin jibbuun fiinteedha san cufa hin dandahuu yoo hajattu taate si jechaan dalagaa tana dhiisa kunu arrabbi jecha si jibba jettee dirreetti himtee isa biraa deemuun ajiritti hirkatta rabbiin sirraa haa jaalatu Eh, gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi intala takkaa wajji wal baratee wal fuudhuu irratti wal heerumuu irratti walii galan walii galle wal fuudhuu wal heerumuu irratti walii galle duuba akkamiigaa ati intala dubraa jennaan intala dubraati naan jette akkasittiin keegaa heeraa fi seera kiyya guuttadhee fuudhe halkan walitti dabalamnu intala sayyibaatiin arge duuba akkasittiin eegaan itti haajame haasaysee akkaataa gartee wanni kun irraa arkame eh, akka mallee naan duratti qaadhimaa qabaachuu turtees nama jaallachuu turtees naa himtee akkaataa dubrummaatti dhabdees naa himtee dhugaanatti himsite amma eegaan beekeen boodetti intala tana walitti hidhannaa fuudhan- fo- foonummaas ni qabna isaanumaa je'eetiin firraa usamu akkam godhu naa wayyaa yaa gabricha rabbi yaa gabrittii rabbi intalti dhalaa takkas dhiira gashashuun daguun haram calla gurbaanis eh, dardarummaan irraan deemtu garuu ani warran qabu si galee si malee qaadhimaas hin qabu waan hin qabne kuma san isitti hijibuun haram calla tanaaf jecha keessaahu intalti dhalaadha yoo haalli kun irraa arkame wanni gurbaarra jiru eega intalti tuni waan kana dubrummaa akkatti dhabde beeyte bakka tanatti fedhilla filannaan sirra jirti isiidhaaf rabbii si araarama kadhattee jiraachuudhaaf ni dandeessi toobaa deebitee haaliqa si toobaa deebuudhaaf garuu yoo boru gartee intalti tuni waan xiqqoo dhufu cufarratti waan kana ka'arrabsituu taate ilmi namaa tokko waan kanaan nama tuqiisee hafiinsan qabu intala tana mata addaan qabadha gaafin itti aantu kiyyetu namni tokko abbaan kiyya tokko jettu obboleettiin teenye takka beera lama qaba duuba ta duraa tana haadhati yaan dura fuudhee ilmoo dhabde akkasi abbaan kiyya biraa fuudhe rabbiin akkasi duuba ilmootti cabse haadhati iyyatan akkasitti fuutee haati tiyya waan ajaa'ibaarraa jette wal jaalala isaan lamaanii nyaanni isaanii bakka takka mooruma takka keessa wajjin jiran wajjin nyaatan wajjin dhugan akkasitti haati tiyya tuni anillee rabbiin naa kenne siillee sillee rabbiin dhorkate miciyyoo tana fudhu jettee kennitee fi miciyyoon tun duuba arraan tana guddattee haadhatii jetti jechuu if beeyte hamma armaa hamma arraan tanaatti isiin haadhuma tiyya beeyti nam tokkolleen ittiin himne itti himnamoo ittiin himnu yaa gabrootaan rabbii haadha abbaa dhoysuun haraami haadha abbaa dhoysuun abbaan fedhis haa guddifatu warreen si guddifate haboo adaadaa akaa hoo adeeraa ka fedhe haa ta'u adeer kun adeera kun haboo kun adaadaa itti himuun dirqama ammoo abbaa abbaa dhoysuun haadha dhoysuun haraam cal rabbiin tanaaf tabanni ilma barcuma tan ummanni qoreshii agartee dur itti hojjetaa turan nabii keenya alayhi salaatu wassalaam zaydiin ilma isaa godhatee ilma barcumaa godhateeti zayd ibn haritha ilma godhate zaydi muhammad janiin zaydi muhammadin beekama aadaa mangu warra lammii qureeshiiti isaanii aadaa tana qaba odoo islaamummaan hin dhufin duraa beekadha ilma godhate duuba akkasitti hogga islaamummaan cimte aadaa tana balleeysuudhaaf rabbiin atummaan firraa eegalee زيدين كن غافا إن تلفود إنه خجار تسع فولي ربنا فإذا قضى زيد منها وطرا زوجناك حاجة زي زينب بنت جحش إلما برشوما إلما جتي قدتي أباد على أويسيتي إفيام حرام وان تفجج ربين أدعوهم لآبائهم أبوتي سانتي ياما وان جفجج نمني سجد فتخون آياداتيتي هذا لميساتي haati si dhalte abalu ja'aati itti himuun dirqamaa isinirra jedhu duuba. Gaafin itti aantu akka jettu obboleessiin teenyaa takka. Fedhinnaa iskiyaan tahuu warra keenyaatiin tahuu gurbaa tokkoon na fuudhe. Gurbaan na fuudhe kuni hin salaatu hin soommanu. Abbaan isa dhalees warra muudaati. Hoggaan waa takka gartee nasihaa yaadee isa kanaan akkana tahi akkana tahi waan jeen bakka silaa rabbi si haa qaceelchu naan jedhu sheekh Hussein si haa qaceelchu naan jedha. Acuudhu billahi mina shaytaan irrajiim. Sheekh Hussein si haa qaceelchu naan jedha. Waliigallee akkanumaa wajjin duuba wanni niin addunyaa qabu ittiin ergu cufaahu eegana hoggaan dhaqee hubadhu wanni kiyyasaniis hin jirtu. Anarra alaan jira. Gurbaa kanatti deebi'u hin fedhu. ammoo hukmii shari'aa keessatti intalti dhalaa takka tajaarsaan na hiiki jettu shurufkaa jannata hin agartu jechuun dhagee isa kanarraa na hiiki jechuun badiini qaba yaa gabrootan rabbii keessaa hudhalaan intalti dhalaa takka nama tokkoon na hiiki jechuun nama akkamii nama akkamiin jechuu danda'anii nama akkamiin hin jenne adda baradhaa dura ati intala muslimaa taate namni kun eega kan soommanne kan salaanne ta'e kaafira ni kun man keessanuu hin jiru si galee yoo nii fi namtichi kun toobatee karaa islaamummaa qabatee waliigallee shahaadaa haarayaan ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jee rabbii tokkichatti amanee muuda dhiisee sheekh huseenitti kafree rabbii tokkichatti amane nikaa haaraa fadhuuti gurbaa kanaan walitti deebi'a. Yoo ammoo karaa cufatti ilaalee gurbaan kuni duraa boodaan waa takka ayaanaan qabu waa hunda keessatti hajjattu taate nikaanuu bakka hin jiru fasqii barbaaddattee waan warri keessan kun heerumte si beekaniin waan isaan gartee waan tooxiida irraa humaan beene jaarsa qabditti waan si beekaniif jecha fasqii barbaadadhu dubbii takkaa laman godhin waligalle kana keessatti hayya mallee nama tokkoon gaafatin mataa keetii barbaadde fasqii ofirraa godhuu dandeessu jechuudha. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko gaaf tokko ganda ollaa tokko wajjiin odoo waliin tahin isteesii intarneetaa keetiin galfadhe. gaafa san dhibbaa fi jahatamii baatitti. Gandi ollaan irratti arkanii waan kana gartee nu geessii ni nutis hakkanaan ni qannaanaan jedhan. Saniin kunuu nu gehaa dhibbaa jahatam baatitti saddeettam saddeettamitti haa qoddannu jeeni tolenaan jedhan. Akkasittiin duuba baatii fixadhee hoggaan dhequu ka dhibbaa jahatamii san dhibba jaha dheqe naan jedhanii akkasi dhibba jaha fudhe. Gandatti hoggaan deebi'u barmaalinni bakka durirraa jijjiirame dhibba jaha dhaqee jennaan wallahi nuti kanatti waliin taane waan duritti wal taane siif kennina yookaan keessan jiru naan jaan duuba jarri kuni maallaqa tokko jira ka isaan na biraa qabani yoon horii isaan na biraa qaban kanarraa irraa muradhe akkamii yaa gabritti rabbi yaa gabricha rabbi walumaa galattu yaa nama namaa wajjiin gartee feetuun nagada haa ta'u feetuun mana jaarrachuu haa ta'u waan fedhe haa ta'u maa quubiilleen taane nama tokko wajjiin hoggaanii fi waan takka dalaguu feete ganamarraa wal tahi gaafa dura dhibbaa jahatamiitiis ganda ollaa kanaan hin mari'anne fedhinnaa keetiin goote takka amma hoggaa dheete hoo silaa wanni sirra jiru hoggaa dhibba jaha siin jedhan dhiiftee isaanit deebitee dhibba jahanaan ja'anii si galtee ma dubbiin dhibba jahanaan ja'anii na wajjiin hirmaattan moo hirmaattan jettee gaafattee isaan fedhinnaa lamaa qaban. yoo waan kanatti haajaman haa ta'u si wajjin qooda fudhatan yookaan maal siin jedhan lakki nuti hin dandeenyu achi boodaan feetu dhibba jaha fudhu feetu kumaa fudhadhu dubbiin si ilaalti waan gaafa duraatiis ifumaa gartee bittee akkas wajjin hirmaatan goote waan mallee taraa tanallee odoo isaanii hin marihatiin ifumaa waan san kafaltee dhufte isaan kagaafatu taate horii isaanii saantiima tokkollee isaanirraa murachuun siif mirgaa miti horii isaanii kennii fi netii kee feetu dhibba jahaan oofadhu feetu akkasumatti itti fayyadami ammoo horii ummataa kagartee isaan si biraa qaban horii isaanii galchiif. Gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko ollaa kiyyatti masgiida tokko jira masgiida kana ummanni kun salaata zuhurii fi asriis waliin salaatan magriibaa fi ishaa'is waliin salaatan jemmii godhani akkasuma wajjinu salaata kanani arihaanii miti akka ajaa'ibaati odoo na dharaan faatihaan qaraani gaggodhatan ummata kanarraa hikkadheetiin kophaa salaatamu malli xiyya maali yaa gabricha rabbii gabrootan rabbii walumaa galattu dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u wanni kanaa nama mudachuun keessaa warreen ganda shiicaadhaa warra raafidaa wajjin warra gartee aliyyiin rabbi jiru sigalee warra abii bakri umar arrabsu warra aishaa arrabsu warreen kanata kunimamaa miti waligalee salaata walit qabuun akkatti namaa hayyama godhamuu jira malee walit dhaabanii rakkoon maletti walit dhaabuun hin jiru yoo fayyaa dhabde yoo roobni masgida dhaquu si dhoofne akkuma san intalti lalaa takka gartee dhiiga istihaadaa illaa yootti jiraate hagartee adda addaan dhiqachuu isii dararu. Kana asitti aadaa godhatanii salaata jam'ii godhanii salaatuun hin jiru. Tanaaf jechuun takka. Ta lammeessaadha salaata gartee biraa ka addaan salaatan ka guutanii isaan salaatan tokkollee eega kan jirre taate masgiida akka nabiin keenya salaatutti salaatu. Ahlisunna wal jamaa'a dhaqii salaata kee gaggeeffadhu. ittiin deebi'in. Gaafiin itti aantu akka jettu namni tokko yoo gartee kitaaba tafsiira Oromoo qabaatee tafsiira kanarra qura'aana ka qara'u ta'e ajirii qaba. Yaa gabricha rabbi yoo gartee tafsiiruma qara'uu katti feetu taate wanni ati gaafattu tafsiira kana keessatti qura'aanii dhufnaan lafdii qura'aanaa takka afaaniin jennaan akkuma namaa qura'aana harfii arabaatiin katabamee jiruuti. garuu ammoo yoo gartee ka tafsiira ma'anaa ma'anaa ka gartee tafsiiruma qaraatu taate akka qura'aanaati miti tafsiira qara'uun akka qura'aanaati miti wanni ajiritti argatan harfi isaarratti harfi qura'aanaati ammoo qura'aanumaan qura'aanni guutuun soddomni yoo afaan oromootti hadeeffame ha jiraatu taate culamaa'iin warraasikuuna fi ilmi warri rabbiin juun akkasitti jijjiiramuun humaan qabu jedhanii keessaa'u akka gartee biyyamma sucuudii tana culamaa'in akka haramaa kuni irratti waqqa'anii mujammac malik fahaditti xabba'amee qur'aanummaan guutuun akkasitti afaan oromootti hadeeffamu yoo ta'e warri isaaniitu itti gaafatama huma qare ammoo irra hedduun culamaa'iidha qur'aanni harfii ajamaatti jijjiiramuun warra kufrin nama geessitu ji'u jira maaliif jennaan harfiin qur'aanaa jijjiiramnaa ma'anaan jijjiirame ati ilaalamma arrahmaani hogga jettu haa qalla arrahmaani hogga jettu waan biraa dheqa rabbil aalamiin hogga jettu ciini togga qaraate rabbi aalamaa jechu rabbil aalamiin laal hogga jettu rabbii nama laaleysu jechu ma'anaan ni jijjiirame sagalee tana waan ta'eef jecha haga dandeeysanitti quraana harfuma gartee quraanni bu'eenitti qara'a ammoo tafsiirri huma takka illee qabu oromoodha ingilizii faransaa ixaalii amaaraa ha fedhees haa ta'u tafsiir kan fedhetti haa katabamu huma takka illee rakkoon hin jiru gaafin itti aantu akka jettu obbalessii keenya tokko namni tokko jaartii gartee ollaa isaatti sinaa godhu takkaahuu jaartii namaa godhu akkamitti hubbachuu danda'a walciyaadu billah yaa jara keenya xukmii tana amman durallee hedduu haasofne nabiin عليه الصلاة والسلام إر... لا زنان أدوما حرام تشلا إرغرتي مع سيان قدون زنان همتون همتون بدون أولا خائنني جارتي ساتي زنا قدو سيقالي تأولاته تبراته زنان زنا إر قدون مع سيادة تأولاتا ندوبا يا نموت قلبين ساه kara jaartii ollaa jala deemtu yaa ta gartee jaarsa ollaadhaa ifiifillee kajeeltu tuulaa jira dhalaan akkasiitis waliigalle ta'ii fi sababa eeggattu tuulaa jira bakka tana keessatti wanni dura wal hubachiifnu wanni gartee ollaan kuni wal kajeeluu fi gurbaan jaartii ollaa barachuu fi intaltii ollaa jaarsa ollaa barachuu wanni fidu maal wanni guddoon badii tana fiddu walitti laaqachuu wajjin nyaachuu wajjin dhugu wajjin tattaa'u wajjin koflu kofla kana keessatti namu laagaa wal arka jechuu kanaatitu badii tana fida haga dandeeysanitti hamma dandeeysanitti rabbii haa sodaannu waan akkanaarra akka fagaattan ammoo toobaan cufattuu kara haaliqaa deebi'ee arra silaa xukumii shari'aatti yoo nama dura warra qabu ta'e isuma jeesu isuma jeesu wanni biraan jiru yoo nama dardaraa ta'e ammoo isaan lachuu waa eega jaartiin ollaa taatee dardaran jaamtu ammoo inni yoo dardara ta'e xiilaa dhibba achi boodaan isa gartee ama tokko biyyarraa fageessu xukumii shari'aa akkana arra waan gartee namni haddii isarraa baasu hin jirre dhugumatti zinaan sun haraam ta'uu dhugaan if keeysaa bahe wudu'atee rakaa lama salaatee yoo intala dhalaa taatee gurba jaarsa ollaatti waan akkasii hadalaydu taates ibsattartee waan kana kanimne fuula rabbii garagaltee rakaa lama tawbaa salaattee wudu'attee rabbi dhugaan kadhattee haraam dalaga yaa rabbinaa araarame jettee araarama kadhachuu tan lammeessaa irbuu rabbii siitiif seentee takkaahuu inni ni seene waan akkanaa akkaan hin qarqarre sharxiin tawbaan namarraa qeebalu waan sirraa argame sanirraa fagaachuu tasadeessa waan akkasitti sirraa argame kana irraanfachuu dhabu odoon gurbaa kana wajjin mana dhaquu baadhe odoon ummata keessa itti laaqadhe jechuu baadhe odoon intalaas yeroo isin na dubbiftu tilifoona hanaa ta'u waan biraa dubbii wajjin guddisuu baadhe wanni kana wahina dhufti jee waan dabreerraa gosa fudhatee yayyaadachuudha qaba jechuudha. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko irraanfidha yoonii fi salaata magribaa yookiin ishaa'ii jahari irraanfatee salaate salaanni isaa akkami yaa gabroottan rabbii qiraa'atii jaharii godhuun waajiba dirqamaati miti ammoo salaanni jahariidha akka dirqamaa fudhachuudha qabdu waan salaanni yoonii fi sirrii goote salaanni baduu miti tanaafuu haqni salaata jaharii haa eeggamu wanni si irraanfachiisu san maali hoggaa dura salaatatti seentu hoggaa dura salaatatti seennu akka kophee ala masgiida ala dhiiftutti fuula rab hoggaa ol seentu yaada kee cufa alatti dhiisi hoggaa achi garagalte qibla garagaltu fuula rabbiitiin dhaabbadhaa yaada sadeeysaa salaanni kun salaata kamii qalbitti hoggan hiyyattu salaata qalbii keessa fidi akka gartee salaanni kun jaarii sirriin sii galu tanaaf jecha yoo akkasitti sirriidhaan ka salaata fixxu taate salaanni kun badee hin jennuun tanaaf jecha haga dandeessutti if eege ammoo tokko tokko warreen gartee kanumatti salaata salaatu ka arraba isaa yookiin hidhii isaa lullullee jira jara kana bakka tana if eeggadha warra harka isaa qomarra kaayetum akkanatti yookiin ija guduunfatu sunis bidaa akkuma san ammoo salaata keessatti arrabni sossoohuu dhabuun hidhiin sossoohuu dhabuun salaanni sun baaxili hin qaraamne jechuudha salaanni takbiirtaan duraatis ihraama rukni faatihaa rukni arrabni kee allahu akbar sami'a allahu liman hamida quraanni faan sunna ammoo faatihaa rukniidha arrabni namtichaa lullulachuudha qaba gaafii mayyidhaa akka jettu obboleessi keenya tokko bakka itti rifeensa gartee nama haadaniin dalaga waan kanarratti maallaqa fudhachuun akkami cufaafiin haada yaa gabricha rabbi ta duraati odoo namni ati haaddu yahudaa fi nasaaraa fi waaqeeffataallee ta'e odoo muslima maqaadhaan gartee deemu sanillee ta'e sigalee maasiyaa irratti gargaarteef sun ammoo shahadaa hin qaban suni shahadaa hin qabanii huma takka wani si qarqara hin jiru garuu immoo bakka san dhiisutu irra siif hin ta'e odoo ummanni san kaafiraa fi yahudaa fi nasaaraallee ta'e ammoo muslima taanaan yoo muslima irraa haaddee ka fudhattu taate walaa tacaawanuu ala alithmi walcudwaan je rabbiin wacfu lihaa je areeda keessan magarfadhaa je duuba namni tokko akkasitti if haadu jecha nabiin ji'een kana waajiba hin biyyoo hin barbaadu jechuu ta'a rabbii rasuul godhuun sigalee iimaana tanaaf jecha warreen akkasitti ifaaduus rabbi haa sodaatani ka'atilleen ka dalagaan bakka akkasii jijjiiran man taraka sha'a lillaahi awwadahu allah namni waan takka rabbii isaati jecha dhiise rabbiin bakka kaaya kaafi rizqii sanirra caaltu rabbiin si haa kennu haadaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد جاهليا علمها بربادا هقا يوم العانا حسنك ووافنو عبد جاهليا علمها بربادا هقا يوم العانا حسنك ووافنو عبد جاهليا علمها بربادا هقا يوم العانا حسنك ووافنو عبد جاهليا جاهلية علمها بربادة هقي ولانا نصنع كبو وفنو baarakallahu fiik sheekeen jaalatamoo fi kabajamoo dr lawal islaam rabbiin beekumsa irraan beekumsa sanii haa dabalu duniyaatti imaanaan akiraatti jannataan badhaafamaa saniin jenna kabajamtoota dhaggeeffattoota kennaa dhaggeeffattoonni kenna hedduun gam keessaatiin guyyaa gaafii haaraa itti keessummeessin nu gaafachuu jiru gaafileen barruu nu dhaqqaban haalan hedduu guyyaa gaafileen nu dhaqqaban hundaaf deebisaa ulamaa'ii dhiyeessin gaafii haaraa qeebaluuf beeksisni maxxansin kanaafuu akka obsaan nu eeddan kabajaan isin gaafan kadhageeffachuu jirtan tuun sagantaa fatawaa nuural hudaa oktoobar 19 2017 ti egaan kabajamtoota dhageeffattoota kennaa fedhii rabbiitiin sagantaa keenya guyyaa har'aa asirra goolabuuf deemna namisan keessummeessa turun abbaas minal islaamtu kutaa tekniik nuuraal hudaa waliin ta'uun isin wajjin ture sheekeen kabajamoof jaalatamoo doktar lo'aawul islaam rabbiin isan irraa haa jaalatu akkasumas dhaggeeffattoon keenyalleen hedduu san galatoomfanna baarakallahu fiikum jazaakumullah keeran haqa sagantaa ittaanutti walitti deebinutti naga rabbii keessa nuu jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa isan cufti horaa bulaa deebana saniin jedhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة